radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwabonye bucya ni eugenia mukankusi basuhuza mbahaye ikaze mwese mu biganiro byacu bya mu gitondo turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na aloyizi bigirimana
urakoze ejeni turayahera muyavugwa muri etiyopiya inteko za leta ya etiyopiya ejo ku munsi wa gatatu zarigaruriye igisagara ca laribera mu buraruko bw'igihugu ibi byatangajwe n'ibiro by'umushikiranganji wa mbere abi ahmed ico gisagara kiri mu ntara ya amhara mu buraruko bwa etiyopiya cari caguye mu minwe y'abagwanyi ba tplf hamwe n'ababashikiye mu mezi ane aheze umuhari tplf naco washotse uvuga ku byatangajwe na leta etiyopiya ku ifatwa ry'ico gisagara laribera ahasanzwe hari n'ikibanza ceranda ku bakristu baba ortodokse muri ico gihugu kuva aho umuhari tplf utangarije ko wafashe ibice bitari bike mu ndwi iheze kandi kuri ko werekeza ku mugwa mukuru wa etiyopiya Addis Abeba leta nayo yavuze ko yigaruriye ibisagara bito bito mu ntara za afar na amhara harimwo n'ico gisagara ca laribera tukiri muri etiyopiya nyene umunyamabanga mukuru wa oni antonio guteresi yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko indege hamwe n'ikamyo zitwara imfashanyo hagati y'imigwa mikuru Addis Abeba na mekere mu ntara ya tigre zongeye gukora ukuri kwamye guteresi yabwiye abamenyeshamakuru ko afise inkuru nziza y'uko amakamyo ijana na mirongo itanu n'indwi yinjiye imekere ejo ku munsi wa gatatu yavuze kandi ko gusubira gutanga imfashanyo ku mugwa mukuru wa tigre bitanga icizere ko umuryango w'ibiganiro ushobora kuzokugururwa muri kazoza ka hafi ariko avuga ko ahangayikishijwe n'uko intambara zikibandanya agasaba ko zihagarara ibiganiro bigatangura abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu hano muri leta z'ubumwe za amerika bavuga ko umuntu wa mbere yanduye ubwoko bushasha bwa korona bwitwa omicron yabonetse muri leta ya california ikigo cdc kijejwe kugenzura no gucungera indwara cyavuze ko uwo muntu yari ingenzi yatashe muri amerika avuye muri afurika y'epfo ku itariki ya mirongo ibiri na kabiri y'ukwezi kw'icumi na kumwe guheze uyu muntu atowe mu gihe leta ya perezida joe biden iriko iritegura gushiraho amategeko asaba ingenzi zose ziva mu makungu kwipimisha kugira ubwo bwoko bushasha ntiburandagate muri amerika perezida joe biden byitezwe ko atangaza izi ngingo mu ijambo ashikiriza abanyamerika kuri uyu munsi wa kane muyavuga mu makungu kandi umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta z'ubumwe za amerika anthony blinken yatangaje ku munsi wa gatatu ko uburusiya busa n'uburiko bwitegura gutera igihugu ca ukraine yabitangaje mu kiganiro yatangiye ku mugwa mukuru w'igihugu ca letoniya inyuma y'inama y'abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'ishirahamwe ry'ukwivuna abansi b'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari atlantike otani yaragabishije abategetsi b'ico gihugu ko amerika itazoguma ireze amaboko kandi ishobora gufata ingingo zizogira ingaruka zikomeye ku butunzi bw'uburusiya bari birinze gufata muri kahise ku mugabane wa buraya kandi abadiplomate b'ubumwe bwa buraya barumvikanye ejo ku munsi wa gatatu kongereza abantu hamwe n'ayandi mashyirahamwe ku rutonde rw'abafatiwe ibihano muri biyelorusiya ubumwe bwa buraya bwagiriza ubutegetsi bwa perezida alexander lukashenko gutera ubutaka bwabo mu kurungika ibihumbi by'abimukira bava mu karere ko mu buseruko bwo hagati kuvogera imbibe za polonye hamwe na lituwaniya umwe mu bategetsi muri uyo muryango yavuze ko ibihano bishasha byafatiwe abandi bantu bashasha cumi n'indwi hamwe n'abakompanyi cumi n'imwe ejo ku munsi wa gatatu nyene leta z'ubumwe za amerika yavuze ko igiye nayo gutangaza ibindi bihano bishasha kuri biyelorusiya
arezi bigira imana urakoze kutugezaho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika mu burundi abigisha bakutse kivi bagera kuri magana ane bo mu ntara ya muyinga mu majyaruguru y'igihugu bishyuza leta ibirarane byo kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu amafaranga ya bibiri na cumi na gatanu twarayaronse y'abakutsa kivi mugabo kuva ico gihe gushika uyu munsi nta gahimbaza musi k'umukutsa kivi kigeze gasubira kuboneka nk'ubu ndishyuza miliyoni zibiri uwo ni umwe muri abo barimu bishyuza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida no mu rwanda ejo warubahirijwe minisiteri y'ubuzima irasaba abanduye gufata imiti neza mu rwanda kandi urukiko rukuru rufite icyicaro i nyanza mu ntara y'amajyepfo ejo rwasubukuye urubanza rwa wencesilas twagirayezu ushinjwa ibyaha bya jenoside ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ntimujye kure radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika mu burundi abigisha b'abakutsa kivi bagera kuri magana ane bo mu ntara ya muyinga mu majyaruguru y'igihugu bishyuza leta ibirarane byo kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu ni nyuma y'imyaka itandatu badahabwa agahembo bavuga ko batumva iyo byapfiriye kandi baratanze ibyo basabwa harimo ni nomero za konti bahemberwaho ariko amaso akaba yaraheze mu kirere inkuru ijwi rya amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu burundi murayigezweho na mugenzi wacu uri i kigali mu rwanda desire hatungimana abo bigisha bakutsa kivi bavuga ko baheraniwe ibirarane by'imyaka itandatu baba amajana ane nk'uko amakuru abakunzi b'ijwi rya amerika bakora mu biro by'inyigisho muri iyo ntara ya muyinga abivuga bavuga ko baheraniwe agahembo kabo kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu uno mwigisha wo muri iyo ntara y'uburengero yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko yishyuza amafaranga y'amarundi agera kuri miliyoni zibiri amafaranga ya bibiri na cumi na gatanu twarayaronse y'abakutsa kivi mugabo kuva ico gihe gushika uyu munsi nta gahimbaza musi k'umukutsa kivi kigeze gasubira kuboneka nk'ubu ndishyuza miliyoni zibiri kubera kubaho mu miryango kandi atayandi mikoro bafise abo bigisha babwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko nabo abo baheraniye batakibatorana agatiro bagasaba leta kubaronsa agahembo k'iyo myaka itandatu bamaze kugira bikunde babandanye gufasha abanyeshuri bo mu Burundi bw'ejo banonokewe dusaba yuko leta bisanzwe ivyemera ubushikanganje bw'indero bukaba bwemera yuko abakutsa kivi bahari butanga ako gashiruka bute mbere bahereye ico gihe cose batarakaronka amakuru abakunzi b'ijwi rya Amerika bakuye mu yandikiro ry'ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Muyinga avuga ko intonde z'abo bigisha b'abakutsa kivi zarungitswe haraheze igihe mu bushikiranganje bw'indero ubushikiranganje bw'indero buremera ko iruhande y'abo bigisha bakutsa kivi canke abakorerabushake bo mu ntara ya muyinga hari n'abandi bo mu zindi ntara z'igihugu batararonswa amafaranga bakoreye bivugwa n'umuyobozi mukuru ajejwe ubutunzi muri ubwo bushikiranganje ikibazo rero uko cagenze nuko muri iyo myaka abayobozi b'indero mu ntara bararondera abigisha babakutsa kivi uko bakenewe hanyuma haca haba ikibazo yuko mu bushikiranganje natwe dusanzwe dufise uburyo dusaba muri leta bwo gufasha abo bigisha babakutsa kivi kubahemba bwabaye bukeyi mu iyo myaka ni ukuvuga yuko mu majambo make abayobozi b'indero mu ntara bararondera abo bigisha badafatiye ku buryo leta yaduhaye bica bihera ngaho bica bigenda birakurikirana no ku myaka ikurikira ico kibazo ntikiri mu yinga gusa kiri no mu zindi ntara bigushika mu myaka bihumbi bibiri na cumi n'indwi na cumi n'umunani rero ico twaca tuza turakora ni uko ubwo buryo twaronka twaza turaburiha uko buza buraboneka steve niyongabo yemeza ko leta y'u Burundi yatekanije mu mafaranga iriko irakoresha muri uno mwaka uburyo bwo guhemba abo bigisha babakutsa kivi yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko igikorwa cyo kubaronsa amafaranga bakoreye muri iyo myaka iheze kiza cyaratanguye agahumuriza abo bakutsa kivi bo mu ntara ya muyinga rero tukaba twari twateguye ukundi dushobora gukura mu nzira icyo kibazo nk'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe gushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ubu twarasabye mu buyobozi bw'imendero mu ntara mu gihugu cyose yuko baturungikira amazina y'abigisha baheraniwe na leta tubasaba n'amanimero do konte twanashimye mbere yo kurindira yuko babizanira rimwe bose ubu hari n'abo tuza tumaze gutangura kuriha ivy'amafaranga arashobora kuba atarashika kuri kone mbwa nk'intara ya bujumbura vyaje bikwiye twarabarishe intara ya cankuzo twarabarishe nuva yuko uno mwaka twaratekanije uburyo bwo kuriha abo bigisha bakutsa kivi bose kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu batarariho amakuru ava mu biro vy'ubuyobozi bw'indero mu ntara ya muyinga avuga ko iyo ntara ikeneye abigisha nyezina amajana n'amajana kugira iyo ntara ive mu vyo gukoresha bakutsa kivi bama bateye ibibazo bakeneye abigisha nyezina barenga amajana icenda mu mashuri nshingiro n'ay'inyuma y'ishuri shingiro nk'uko amakuru abakunzi b'ijwi rya amerika bakuye mu biro bijejwe indero mu ntara ya muyinga arangiza bivuga
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
u rwanda rwaraye rwifatanije n'isi yose kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya virusi itera sida minisiteri y'ubuzima yongeye gukangurira abanduye gufata neza imiti igabanya ubukana bwayo ni inkuru ya mugenzi wacu asumuta kaboye ku rwego rw'igihugu uyu munsi wizihirijwe mu karere ka nyagatare mu ntara y'iburasirazuba kugeza ubu mu rwanda minisiteri y'ubuzima itangaza ko buri mwaka abantu bagera ku bihumbi bitanu magana ane bandura virusi itera sida ubushakashatsi bwayo bugaragaza ko abakora uburaya baza ku isonga dr rwibasira garikani uyobora ishami rishinzwe kurwanya sida n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc yabwira ijwi rya amerika ko iyo bamaze kubona icyiciro cy'abibasirwa kurusha abandi bibaho uburyo bwo kubitaho kurushaho iyo tugendeye ku bushakashatsi rero nk'uko bivuze bigaragara ko abantu nibura umunani ku bihumbi icumi nibura bandura virusi itera sida buri mwaka ibyo rero twebwe biduha umukoro kuvuga ngo asaba abantu bari hehe tukagerageza kumenya ni hehe ese ni mu kihe byiciro ese ni mu yihe myaka noneho tukagerageza gukora ubukangurambaga tugendeye kuri iyo mibare abakora umwuga w'uburaya hari urubyiruko muri rusange birumvikana hari abana b'abangavu bafite hagati y'imyaka cumi n'itanu kugeza kuri makumyabiri n'ine nibura umuntu wanduye virusi itera sida atangira imiti uwo munsi kugeza uyu mibare itangazwa na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko abantu basaga ibihumbi magana abiri banduye virusi itera sida mu gihugu hose urugaga rw'ababana na virusi itera sida rwo rugaragaza ko mu banduye abagera kuri mirongo ine na batatu ku ijana baba bakora umwuga w'uburaya umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwo rugaga semafara sage yumvikanisha ko bagerageza gushakira indi mirimo abo bagore n'abakobwa bakora uburaya ngo babureke mu rwego rwo guca intege abishora mu buraya bashakamo amaramuko dufite amatsinda menshi y'abakora uburaya twababumbiye mu makoperative kugira ngo bagire kwigira kugira ngo bazajye bagira kwifatira ibyemezo batanduza abandi cyangwa se batanduza abakiriya babo iyo umuntu amaze kwigira akagira bizinesi akora bimuha imbaraga yo kureka ni bimwe na bimwe atashoboye kureka kubera kubura ubushobozi dufite benshi amakoperative tumaze kuba kubashiramo ni amakoperative menshi kandi mu gihugu cyose semafara avuga ko nyuma yo gushinga amakoperative y'abakora uburaya hirya no hino mu gihugu bakabashakira icyo bakora abagera ku bihumbi bitatu bahisemo gusezerera uwo mwuga mu babuvuyemo harimo uwase jennifer ubu usigaye ukora umurimo w'ubucuruzi mu buhamya yahaye ijwi rya amerika yagaragaje ko gusezera uburaya byatumye abaho neza bararangiye ntabwo bibirimo ubu ngubu ndacuruza meze neza uramenya niba ari ibicuruzwa byawe waranguye urunguka haya n'aya bituma n'umuntu asevinga mu buraya ntabwo umuntu asevinga ntabwo wasevinga kubera yuko uba uvuga ngo aya ngaya nayabonye ndayarya arangire ejo bazongera umugabazamo ayandi nayo nyaryo arangire n'ubwo buzima bahoramo nta bitekerezo bizima bibamo hanyuma ko abantu benshi bavuga mu buraya ariho bandurira sida se ntabwo ho habaho kwikingira mu buraya busanzwe kwikingira ntabwo bikunze kubaho kubera ko umugabo araza akakubwira ndaguha aya ngaya ariko akaguha kondisiyo ati ntabwo ndi bwambara agakingirizo kubera ibibazo baba bafite rero birenze ubushobozi bwabo akavuga ati ngewe ndayafata tubikore mu ngamba nshya z'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms zo kurandura virusi itera sida kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu u rwanda rufite intego yo kuzaba mu bihugu bizaza ku isonga mu ntego zizwi nka mirongo icyenda na gatanu inshuro eshatu bisobanuye ko muri iyi myaka mirongo icyenda na gatanu ku ijana y'abafite virusi itera sida bazaba bazi uko bahagaze mirongo icyenda na gatanu ku ijana nanone y'abipimishije bagasanga baranduye bazatangira gufata imiti igabanya ubukana bwa sida naho mirongo icyenda na gatanu ya gatatu y'abafata imiti bo bazaba bafite virusi nkeya mu maraso umuryango w'abibumbye washyizeho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani n'umunani ugamije by'umwihariko kuzirikana abantu bamaze kwandura virusi itera sida ababuze ubuzima bwabo kubera iki cyorezo ndetse n'abagezweho n'ingaruka zayo zose kuri uyu munsi u rwanda rwahisemo insanganyamatsiko igira iti twese dufatanije turandure sida asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya virusi itera sida no mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya rusenda mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo naho warizihijwe bamwe muri bo bagendana ubwandu ntibafata imiti neza kubera inzara nibyo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri uvira vedaste ngabo atugezaho ugeze muri iyi nkambi ya rusenda iri mu birometero bigera kuri mirongo itandatu n'umujyi wa uvira ukaganira na bamwe mu bagendana umugera wa sida bagutura ibibazo byinshi birimo byo kuba batinda guhabwa inkunga y'ibiribwa ndetse n'ibyo bahabwa bidahagije bityo bigatuma bamwe bahagarika gufata ibinini bari basanzwe banywa buri munsi kubera inzara twebwe nk'abagendana uburwayi bw'umugera wa sida tubayeho nabi rwose bwa mbere turafata imiti ego imiti barayiduha ariko tugiye kureba amapokezi dupokera dutebye bigatuma bajya mu gupokera mu mezi atatu bigatuma umuntu atafata imiti neza ugasanga haheze nk'iminsi nk'itanu cyangwa nk'indwi atanywa imiti uyinyoye naho utagize utariye niyo handi uza gusanga uri kuraribwa mu nda ucibwamo umererwa nabi nkanjye ku ruhande rwanjye byifashe nabi rwose kubera ko imiti ndayifata ariko gupokera ndipokera ngo umuntu arye nk'uko byategerezwa ndashobora kumara iminsi indwi ntanywa imiti nsengiyumva jean marie nawe agendana umugera wa sida avuga yuko ibibazo byabo bitandukanye n'iby'izindi mpunzi kuko hari aho izindi mpunzi zijya gutera ibiraka kugira ngo zibone ibyo zifungura ariko iyo bakananirwa bitewe no kugira intege nke twe tubaye mu buzima bubi banywa imiti bamwe benshi barahagaritse kunywa imiti kubera iki barayinywa ikababorera ni imiti ikaze barayinywa ikabazunguriza bigatuma tujya mu ishyamba guhanga igaca guca ingero agatuma babireka agatuma yemera agaca guca ingero akuramo ibyo binini bikamutera ikibazo akenshi tuba benshi bahetse bapfa kuri gutanywa imiti turayinywa igace dutera ibibazo ari kuko tujya nabi tubapokera amahera tukajya kurapokera twarariye amadeni yaraheze ubwo kuri uyu wa gatatu hari kwizihizwa umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya sida hari icyo impunzi zo muri iyi nkambi ya rusenda zigendana umugera wa sida zifuza yuko zafashwa turasaba yuko batwongerereza nk'agafashanyo nka cyane cyane turashobora kuyifata nta n'uwo turi buronke tugashobora amafaranga nayo baraduhingisha ntikize kandi bakayaduhereza igihe cyamaze kurengana aho rero iyo miti igihe tuba turayifata nta n'uwo uyituronse urazungurirwa mu nda nyine hakakumerera nabi niyo mpamvu dushobora kuba twenda agafashanyo kuba dupfa hataragera nka jewe ndayimanye imyaka umunani ariko igihe nari nkiri mu burundi narashobora kuyifata neza bikwewe nta ngorane nagira ariko hari igihe nshobora nkayifata nkazungurirwa nkasaba ko mwotwongereza agafashanyo kuri tubayeho nabi dusabye ko amakungu yoduserukira amakungu yoduserukira akatuvugira twagira natwe ari mu itahe cyangwa ibyo dukora bindi bituma turonka agasabuni bituma turonka icyo umuntu ajya cyiza gituma umubiri utaguma usinzikara kuko turya nabi ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu cya kongo ishinzwe impunzi mu rusenda buvuga yuko hari inkunga igizwe n'ibiribwa n'amafaranga ishiramwe rya desi ryageneye abagendana umugera wa sida bo muri iyi nkambi ya rusenda muri uku kwezi kwa cumi na kumwe gushize twagerageje gushaka kumenya imibare nyayo y'abagendana umugera wa sida muri iyi nkambi ya rusenda ntibyadukundira ubusanzwe inkambi ya rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itatu veda singabo ku bwa radiyo ijwi rya amerika mu rusenda mutara kivu y'epfo iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
dusubiye mu rwanda urukiko rukuru rwicaye i nyanza mu ntara y'amajyepfo rwaraye rusubukuye urubanza rwa wencesirasi twagirayezu ushinjwa ibyaha bya jenoside ubushinjacyaha bwagejeje ku rukiko urutonde rw'abatangabuhamya bashinja uregwa naho twagira yezu we afite ingorane zo kugera ku batangabuhamya bamushinjura mugenzi wacu eric bagira ubusa yaduteguriye iyi nkuru ubushinjacyaha bwifuza kuzana abatangabuhamya barenga icumi bwabashyize mu byiciro bibiri abazatangira ubuhamya bwabo mu ruhame n'abazabutangira mu muhezo ab'igice cya kabiri barindiwe umutekano ubushinjacyaha bwasobanuriye urukiko ko ari bo ubwabo babyihitiyemo kubera bafite impungenge ko ubuhamya bwabo bwazabagiraho ingaruka barimo uvuga ko yatanze ubuhamya mu zindi manza umugore we abana be n'abarumuna be bakicwa aratinya ko ashobora kongera kugira akaga harimo kandi n'abandi batangabuhamya basabye kubarindira umutekano bashingiye ku mwuga wabo bakora ubushinjacyaha budasobanura bakavuga ko byazababuza kwisanzura mu gihe baba batangira ubuhamya bwabo mu ruhame mu bashinja twagira yezu harimo ab'ubushinjacyaha bwemeza ko bamuzi kuko bagiye bamubona ku mabariyeri yabereyeho ubwicanyi mu gihe cya jenoside hari n'abandi ubushinjacyaha buvuga ko bagiye bumva abahuye n'ingaruka kuko hari abahamya batanze mu manza za jenoside bakabishingiraho basaba umuhezo mu batangabuhamya bo ku ruhande rw'ubushinjacyaha kandi hariho abemeza ko batuye hafi ya repubulika ya demokarasi ya kongo bagasigarana icyoba ko igihe bamara gutanga ubuhamya bashobora kugirirwa nabi n'abacengezi hariho n'abemereye ubushinjacyaha ko badashaka ko umuryango wa twagira yezu wamenya ko aribo bamushinja muri uru rubanza umunyamategeko Brice Bikotwa wunganira twagira yezu yavuze ko ubushinjacyaha bwatanze amazina y'abatangabuhamya gusa mu gihe bo bifuza ko bwagaragaza icyo baza gufasha urukiko akavuga ko bitazafasha uruhande rw'iregura gusubiza ku byo bavuze urukiko narwo rwemera ko ubushinjacyaha bwagombye kuba bwarakoze incamake y'ubuhamya bw'abatangabuhamya igaragaza icyo bazarufasha ku kijyanye n'umubare w'abatangabuhamya urukiko ruzumva rwavuze ko ruzabisuzuma rukazabifataho umwanzuro rukabimenyesha impande zombi twagira yezu n'umwunganira bavuga ko kugeza ubu bagifite ikibazo cyo kugera ku batangabuhamya bashinjura abo barimo ababa i masisi n'ahandi muri repubulika ya demokarasi ya kongo no ku mugabane w'uburayi bagasaba igihe gihagije n'ubushobozi bwo kubageraho twagira yezu kandi yabwiye urukiko ko nubwo rwemeje ko agomba guhabwa amafaranga yo guhamagara kuri telefone umuryango we ndetse n'abatangabuhamya ubuyobozi bwa gereza afungiwemo bwabihagaritse urukiko rwabwiye twagira yezu kurukorera inyandiko ruzashyikiriza gereza imufunze rwemeje ko ibibazo by'ubushobozi n'uburyo bwo kugera ku batangabuhamya bazashinjura twagira yezu bataraboneka ruzabifataho umwanzuro ku itariki ya cumi n'eshanu z'uku kwezi rwasabye impande zombi gukora ibishoboka byose kugira ngo urubanza rube rwavuye mu nzira byibura mu mezi ya mbere y'umwaka utaha wa bibiri na makumyabiri na kabiri bwana wencesirasi twagira yezu w'imyaka mirongo itanu n'itatu y'amavuko akomoka mu cyahoze ari perefegitura ya gisenyi ubu ni mu karere ka rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda hari naho ubushinjacyaha bumurega ko yakoreye ibyaha umukekaho bumurega ko yakoreye ibyaha ahantu hatandatu ahahoze kaminuza ya mudende kuri kiliziya gatolika ya busasamana ahiswe kwa gacamena n'ahiswe komine ruje kubera amahano y'ubwicanyi yahabereye uregwa ibyaha byose arabihakana akavuga ko jenoside yabaye atakiri mu rwanda wencesirasi twagira yezu ni umunyarwanda wa kabiri woherejwe n'igihugu cya denmark kuburanira mu rwanda nyuma ya bwana emmanuel mbarushimana urubanza ruzakomeza ku itariki ya cumi n'eshanu ehabagira ubusa ijwi rya amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda nyuma y'ibitero by'indege z'intambara za uganda ejo bundi kuwa kabiri ku birindiro by'intagondwa za adf ubu noneho ingabo za updf zirwanira ku butaka nazo zimaze kwinjira muri repubulika ya demokarasi ya kongo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda ignatius bahizi aba iyi nkuru umuvugizi w'igisirikare cya uganda yatangarije ijwi ry'amerika ko abasirikare ba uganda atashatse kuvuga umubare bamaze kugera ku butaka bwa congo n'abandi akaba bakirimo kwinjira kugira ngo basoze umurimo waraye utangiwe n'abasirikare barwanira mu kirere hamwe n'abakoresha imbunda z'ibifaru uko niko Brigadier Flavia Byekwaso uvugira igisirikare cya Uganda yasobanuye akazi igisirikare kirwanira ku butaka kigiye gukora.
Yes, they have. So
Ati nibyo koko ingabo zacu zirwanira ku butaka zageze muri Kongo zigiye gukora iby'ingabo zisanzwe zikora bagiye guhiga intagondwa za EDF muri ako karere gushaka ibindi birindiro byazo no kubitera ndetse no kugira mu myanya imwe n'imwe ibitero by'indege n'imbunda za rutura bitageramo hari amavidewo n'amafoto yerekana imirongo y'abasirikare ba uganda ica mu mijyi mito mito mu duce two mu majyaruguru ya kivu aho muri kongo nka kamangu mbawu hamwe na nobile abandi bari bari mu makamyo aherekejwe n'imbunda z'ibifaru andi mavidewo yerekanye aho ibifaru byari bihagaraye ubwo byarasaga ku barwanyi b'umutwe wa adf nyamara hari imigwi y'abanyekongo irimo abanyapolitike na sosiyete sivile itanejejwe n'ibikorwa by'igisirikare cya uganda byo guhasha adf ifatanije n'ingabo za kongo abavuga ko bafite impungenge y'uko igisirikare cya uganda gishobora gukora amakosa muri kongo nk'ayo cyakoze muri za mirongo cyenda ubwo kingiye muri icyo gihugu mu ntambara zitandukanye zo kurwanya ubutegetsi bw'uwari perezida mobutu sese seko umuvugizi w'igisirikare cya uganda yasobanura ijwi rya amerika uko abona izo mpungenge ati ibi ni ibikorwa bya gisirikare bitandukanye birimo abantu batandukanye bifite inshingano zitandukanye kandi mu bihe bitandukanye sinzi impamvu abantu bamwe batangira kubigereranya n'ibintu byabaye muri za mirongo cyenda ntibyumvikana na gato kandi usanga abantu nk'abo bahakanya ibi bikorwa aribo bafite inyungu mu mutekano muke waje haje ku karere ka kongo naho umuntu wese ushaka ngo amahoro agaruke muri ako karere yakagombye kuba ashyigikira ibi bikorwa kuko na leta ya kongo ni ikintu yahoze yifuza kimwe natwe nizera ko n'ibihugu byose byo mu karere biza amabi aterwa n'abaterariste bagomba gushyigikira ibi bikorwa hagati aho minisitiri w'ingabo wa uganda wari utegerejwe gutanga ijambo mu nteko ishinga amategeko uno munsi kugira ibyo asobanura ku bitero by'ingabo za uganda muri congo ntabwo yabonetse abadepite bari baraye basabye ko uwo minisitiri aza gusobanura mu nteko ishinga amategeko impamvu ubutegetsi bwohereje abasirikare hanze y'imipaka ya uganda budahawe uruhusha n'inteko ubwayo ukurikije itegeko nshinga rya uganda mu gihe ingabo z'igihugu zishaka kugira urugamba zijamo hanze y'imipaka yacu inteko ishinga amategeko igomba kubanza kubyemeza ariko si ubwa mbere igisirikare kigiye hanze y'igihugu abadepite batamenyeshejwe ibi byabaye ubwo igisirikare kingiye muri kongo muri za mirongo cyenda hamwe no mu bibiri na cumi na gatanu ubwo cyagiye gufasha ubutegetsi bwa salvakiri muri sudani y'epfo bwari buhanganye n'ingabo ziyoboka visi perezida riak machar mu itangazo igisirikare cyaraye gisohoye cyavuze ko ibitero byo kuwa kabiri byageze aho bashakaga ngo bigere umuvugizi w'igisirikare yavuze ko barimo gutegura amafoto n'amavidewo bafashe mu nkambi za adf barashe ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri turi no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu nshuti mwarimo duteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha birahumuje ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira tubashimiye rero kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije diodone cyubahiro niwe washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye mwese tubifuriza kugubwa neza turabifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose
radiyo nziza y'ikitegererezo